iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri mikoro muri kumwe nanje aloyizi bigirimana mu rwanda twumvikanira kuri fm ijana na zine n'ibice bitatu mu burundi twumvikanira kuri fm mirongo icyenda na zine n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na zitanu n'ibice bibiri dusamiranira washington dc ndabaramukije ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba igiciro cy'umuyagankuba kizohinduka kizoja hejuru ariko umuyagankuba uboneke
uyo ni kome manirakiza umushyiranganje w'uburundi ajejwe ubutare n'agataka n'amasoko ntangaguvu avuga ku kibazo c'igitoro ca kimaze imisi ari kayobera abahinga mu burundi turababwira kandi n'abarundi bababa ijana birukanywe mu gihugu cy'u rwanda umwana mwumviriza radiyo ijwi rya amerika nk'uko tubibabwiye hari abarundi bagera kuri mirongo icyenda n'umwe birukanywe mu gihugu cy'u rwanda kuri uyu munsi wa kane twavuganye n'uburongo igipolisi mu gatondo aratubwira yuko birukanywe kuko batagira ibibaranga kuri telefone turi kumwe n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika muri ako karere jean bosco ndarurinze mwiriwe
mwiriwe cyane aloyizi egome washitse aha abo bantu bari umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye atubwiye uko abo bantu birukanywe kuko batagira ibibaranga n'ayo makuru nawe urayemeza
ego twashoboye kuvura bamwe mu bari batashe kuko bari imice ku
egome ibyuma biratugoye jean bosco muratwumva turakugaruka ko mu kanya muratubabarira agatoyi turamugaruka ko mu kanya mu burundi kandi umushikiranganji w'ubutare n'agataka yemeza ko mu minsi ya vuba ikibazo c'ikena ry'umuyagankuba kigiye gutorerwa inyishu ariko kome mani irakiza akamenyesha ko igiciro c'umuyagankuba kizoca kiduga agahamagarira abantu kwitegurira kuziganya umuriro mu gihe bizoshika iyi nkuru dushikirizwa na mugenzi wacu i bujumbura i burundi eloje birikaneza
umushikiranganje w'ubutare agataka n'amasoko ntanganguvu kome imana irakiza yemeza ko utwigoro twose ubushikiranganje aramutwa bwakoze kugira ngo haboneke ingomero zitanga umuyaga nkuba canke uva ku mishwarara y'izuba ataco twashitseko imana irakiza ashikiriza ko ibikorwa vyagiye bihungabana bitewe n'ibihatari vyiza igihugu caciyemwo uwo mushikiranganje asigura ko leta y'uburundi yafashe ingingo yo kurondera umuyaga nkuba vyihuta kugira ngo ikibazo c'ikena ryawo gihagarare n'ahatakiringa atanga avuga ko umuti ugiye gutorwa vuba rwose ariko rero hari ico umushikiranganji imana irakiza adakekeranyako igiciro c'umuyagankuba kizohinduka kizoja hejuru ariko umuyagankuba uboneke twebwe bene kuwukoresha twiga ubundi buhinga rero bwo gukoresha umuyagankuba igihe bikenewe nta kindi kitubasaba ni kuwukoresha nk'uko umukoresha amatelefone inite za telefone umuntu azigera baraduza mukagura amakarita ugaterefona bikenewe ari umuntu ukamutelefona umuha randevu gusa ariko ntiwigura mutelefona ngo mubwire isitware yose mugomba kuganira n'umuyaga nkuba rero niko ugiye kugenda umuyaga nkuba uboneke hasigare ari abawukoresha bonyene babwirizwa kwitunganya uko kwitunganya leta yafise uko ikeneye ko kumera murabaza mu rwanda ngene bimeze mu rwanda ngene bagura utuyinite ku kiyiko barazi akamaro k'umuyagankuba kandi muzoraba ko hatazocahinduka byinshi nta hantu hari umuyagankuba uzimbutse nk'i Burundi muzobaze hazogira ahantu mubaze umuyagankuba uzimbutse nk'i Burundi nta biri mu bituma umuyagankuba utaboneka ishyirahamwe rihana inyungu z'abaguzi ya buko ntigishimiye iyi ngingo nubwo rivuga ko umuyaga nkuba ari nkenerwa ku bw'iterambere noel nkunziza atwara buko nko mu bindi bihugu nivyo amatara ashobora kuba azimvye mugabo azimvye uravye n'igiciro c'ubuzima aho nyene muri ico gihugu ni kuvuga rero mu burundi hari naho tutanganya n'abandi benshi kandi murazi yuko igihugu cacu kugira ngo kiri mu bihugu vya nyuma bidatunze cane ku buryo twibaza rero yuko batuheza ngo baze kuraba ko handi ariko bigira ariko uravye ivyo yari yavuze twebwe biradutera amakenga kandi ni ukuri ku ruhande rw'ishyirahamwe ry'abagozi ba buko ntibitumunezereza ibiciro dufise uyu munsi vy'amatara vyavuye kure cane gose kuba vyibuka ndibuka umushikiranganje yo duhuriye ku iradiyo yavuga ati tugomba igisata c'amatara gihurumbirwe n'abagwizatunga haraheze imyaka ishika itanu canke irenga uyu munsi rero aho twari twiteze yuko ahubwo twahavuye turonka ya matara nkuko bayatwemereye murumva yuko avuze rero kagomba gusubira kuduza ibiciro nta kuntu twovyakira neza mw'ishirahamwe ry'abaguzi ba buko kugira ngo ntibibandanye bibavuna nkunziza asaba leta nyabuna kwiga itunganywa gushasha ry'ishirahamwe jidezo ritanga amatara n'amazi ntivyari bikwiye yuko ubu ubu baduza ibiciro na cane cane ivyahirwa kuduga n'akarusho twari turi tutakabonye uyu munsi hari hageze ahubwo aho basubira kuraba kandi twari twanabisavye kuva kera yuko boraba ingene ishirahamwe jidezo ritunganijwe kugira turabe yuko amafaranga koko rikoresha rironka riyakoresha neza tutariko turasa n'abariko bavomera mu mugira ariko bakunda kuvuga ari budashobora kuza twibaza tuti hariho ingorane zoba ziriho z'ingene hatunganijwe zituma iryo shirahamwe rikenera amafaranga menshi kugira ngo ishobore kuzanira amatara hari haho rero tuvuga tuti ritungana baharavye aho hantu hoba hagwaye bakahavura vyotuma umuguzi nawe atora koyo kugira ngo ayo yose dutanga nk'abaguzi tubone yuko ari mu nyungu z'umuguzi nyene bakwiye kuraba none amafaranga dutanga bakoreshwa gute amamegawate mirongo ibiri niyo yitezwe kuzoba kwiyongera ku munyagankuba wari usanzwe ukoreshwa mu burundi azotangwa n'amamoteri anywa igitoro naco nyene gisanzwe gikenye muri kino gihe mu gihugu eroje burikaneza bujumbura ijwi rya amerika
nshuti z'ijwi rya amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi rya amerika ingingo y'umukuru w'igihugu iherutse gufatwa yuko abubatse bidaciye mu mategeko bitunganya nayo iteye impari ku mbuga bumenyi bamwe bakibaza ku bibazo by'abana bavuka ku mugore atazokwandikwa mu mategeko abandi bakibaza icyo abo mu idini ry'abayisilamu bazokora mu gihe bo idini ryabo ribemerera kurongora abagore barenze babiri diane ndonse ni nkuru adushikiriza kuva umukuru w'igihugu petero nkuru nziza ashinze itegeko itariki imwe rusama ko abagabo bubatse n'abagore benshi babwirizwa kwandikisha umugore umwe mu mategeko akaba ari we batunga ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu buri ko bukora ibishoboka kugira uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi urangire iryo tegeko ryubahirijwe na bose nk'uko umukuru w'igihugu yabisabye ariko rero abatari bake baribajije nimba iryo tegeko rizoshigwa mu ngiro nabo mu idini rya isilamu kuko ribarekurira kurongora umugore arenga umwe ibi babyibaza ku mbuga ngurukanabumenyi inyuma y'iminsi itatu hari umuntu yanditse ku rubuga rwa facebook inkuru yagiranye n'abayisilamu bo muri quartier ya buyenzi mu gisagara cya bujumbura ku bijyanye n'iri tegeko ryo kutarenza umugore umwe aho benshi batumva kurekura itegeko ry'idini kugira ngo bubahirize iry'igihugu ijwi rya amerika ryarondeye ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu kugira ngo butange umuco umuvugizi muri ubwo bushikiranganji akaba n'umwunganizi w'uburamutswa terence ntayiraja aratomora neza ko itegeko ry'uko umurundi abwirizwa gutunga umugore umwe ryega abantu bose batarabye amadini barimwo murazi yuko leta y'uburundi ni leta idashingiye ku idini na rimwe icyo bita anetarayike nicyo gituma rero n'amategeko araba abarundi bose atanumwe avuyemwo haba mu budasa bwabo bw'amadini atandukanye leta rero mu ntwaro yayo no mu mategeko yayishinga ntifatira ku idini na rimwe nico gituma iyo ngingo nyene icobari mukuru w'igihugu yafashe iraba abarundi bose atanumwe avuyemo kugira ngo ingo zihari zose zisunge amategeko agenga ingo n'imiryango zunze mu mategeko ni ukuvuga yuko rero ibiri inyuma y'ivyo ntiba biri mu mategeko ivyo rero uwuzoheza akabandanya muri ivyo gukora amakosa amategeko azomuhana canke bagiye mu vy'idini zabo ntawinjirira mu idini mugabo baraba inkurikiri zabo twavunira akagohe wewe niwemera kubw'umubu w'umugore w'umuntu utatse mu mategeko ejo abo bana bawe bakagira ingona canke wewe kiba ari ikibazo gitandukanye n'aha nyene umukuru w'inama y'abashehe mu burundi shehe jawabu nzorirenga mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika arashigikira iryo tegeko afatiye ko abagabo atabushobozi bagifise bwo gutunga abagore benshi mu buryo idini ribitegeka kubera yuko riri mu mategeko y'idini kandi burya iryo tegeko ntirije gukinyiza abayisilamu mu burundi batwumve neza rirya tegeko ryaje gushira mu ngiro icyo imana yasabye kuko yatubwira iti mu kigabane cya kane icyo nyine cyuba cy'abagore umenga ku murongo wa kane cyangwa wa gatanu gutyo mukaba mwebwe mudashoboye kuronka abasukukazi kuko iby'abasukukazi byari ibya kera muri iki gihe nta bakihari kiretse ubumara n'ibindi bintu ni murongore abo mushoboye ari umwe babiri batatu bane uko niko imana yabivuze mugabo igihe cye si itegeko yashyize ko ni ngombwa yuko umugabo wese muri isilamu arongora bane siko yabivuze nawe ku bijyanye n'abana bavuka ku bagore batazokwandikwa mu mategeko umwunganizi w'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu terence ntayiraja aributsa ko amategeko y'u Burundi akingira umwana ariko nyina we atacanoba tumenyeshe kandi ko iri tegeko rifata ingo zubatswe kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani mu gisagara ca bujumbura diane ndonse ijwi rya amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
murumva radiyo ijwi ry'amerika kayigi andi frede ni umuririmbyi w'umunyarwanda w'imyaka mirongo ibiri n'umwe akoresha izina ry'ubuhizi bw'uburirimbyi rya andi bumuntu uyu musore akiri mushasha mu muziki nyarwanda amaze kwamamara inyuma yo kugaragaza ko afise ubuhinga bwihariye mu mwuga wo kuririmba andi buntu yavuganye na bagenzi bacu edi rwema na erinesto ugeziwe ku buririmbyi bwiwe hamwe n'imigambi afise yo kwiteza imbere undi umuntu ni ikindere na mbere umunyarwanda asigaye umunyarwanda ukora akazi k'ubuhanzi ubuhanzi bwerekeranye n'umuziki kuririmba akaba amaze imyaka makumyabiri n'umwe abayeho nyine ahasigaye nkaba ndi umunyeshuri ibyerekeranye n'ubuhanzi nkaba amaze gusohora nyine izo ndirimbo ebyiri ariyo ndashaje na mukadata ndashaje akaba ari ifite amashusho n'ibindi bikorwa bindi bigiye kuza indi mishinga rero navuga nka video donc mvugiye hano hafi navuga video ya mukadata nayo ibura iminsi mikeya kugira ngo isohoke ikindi n'andi ma audio donc n'ibindi bitaramo ndi kugenda ngerageza kupanga muri iyi minsi iri kuza donc ibikorwa byo navuga ko ari ibikorwa byinshi bigenda kuza ndasaba abakunzi banjye kuba bari maso no kuguma hafi yanjye mu rwanda uri umwe mu bahanzi navuga barimo kugaragaza ahazaza heza ariko ariko nanone nanone ugaragaye muri uyu mwaka cyangwa se mu minsi ishize mbere yaho wari uri he kuko urumva ufite imyaka makumyabiri n'umwe kandi ndakeka impano yawe itaje uyu munsi
mbere umuziki nawutangiye muri bibiri n'icyenda ubwo twatangiye turi bande ari bande y'abasore baririmbaga duhurira ahantu hamwe tugakora umuziki ufite impano wiga gucuranga twagiye tuzamurana mu muziki nyuma rero nubwo buri wese muri abo ngabo twagendaga tuvuga duti harageze ko kanaka atangire umuziki bakudufashanya muri kariyeri abo ni bande ni bande hari abandi bazwi cyangwa barahariho navuga ni Shimwe Jean Luc na Yvan Buravan donc ni groupe twari tugizemo n'abasore n'abandi mugari ndamubona ni kuri Fiza nuko rero kuri jewe nkanjye personelma numvaga igihe cyanjye kigeze ejo bundi nubwo nasohoye indirimbo ya mbere yitwa ndashaje nayo twari twarakoze n'ubundi kuva kera maze kugirana ibiganiro byinshi cyane n'abahanzi b'abanyarwanda cyangwa se n'abandi mu karere akenshi bavuga ko ari ikibazo kibagora Ba- bafata ibihangano byabo bakabi- bakabishyira ku isoko ibyo bihangano ugasanga abantu babibonera ku buntu ah, ku mbuga nkoranyambaga Ah, nti- ntibigire icyo bibungukira kuri wowe icyo kibazo nk'umuhanzi urimo uzamuka ese hari icyo murimo gukora nk'abahanzi kugira ngo akazi kanyu mukora ko guhanga kabungukire
ubu ngubu navuga ko ari byo bintu turimo kubera ko eh, bi- hano mu- muri kano karere biracyari biracyakeneye intera ndende biracyakeneye umwanya kugira ngo tubikoreho gusa ariko biri mu bintu bya mbere bituraje inshinga kuko iyo ari yo yose imyaka iyi ngiyi iri kuza imbere ibyo ngibyo tuzaba tubikora ku buryo ushobora kuba wa- wakwishyura kugira ngo ubone indirimbo y'umuhanzi utayiboneye ubuntu dore ko ari- aba ariyo aba ariyo aricyo aricyo acuruza nk'icyo gicuruzwa kiwe iyo urebye ah, uburyo wakoze amashusho ya ndashaje abantu benshi barayakunze baravuga bati ah, uyu mu- uyu muhanzi ibyi- ibintu aririmba ah, yagerageje kubishyira mu mu mashusho n'umuntu utu- uta- utumva ikinyarwanda ku buryo ashobora kubyumva ndagira ngo uduhe noneho ij- ij- ishusho y'uko muka data watubwiye ko ishobora kuba yaranarangiye gufatwaho amashusho uko abantu bazayibona
Eh, ikintu cya mbere navuga ni uko eh, iyo ngewe ngiye gukureba videwo ndabanza nkamenya ikintu abantu bategereje kubona muri videwo ahasigaye akaba aricyo nkuramo muri videwo rero rero icyo navuga cyo ni uko eh, ni uko videwo nabo bazayi- bazabona ibintu bitandukanye n'ibyo batekerezaga Eh, ni ni videwo navuga ko ubona ko imfashije kubera ko iyo ndirimbo yasohotse ejo bundi muri fevriye kugeza ubu ngubu muri juin ntago ntago video irasohoka yenda cyabikoraho icyo navuga ko ko bitegura amashusho ni ukuri neza kandi arimo eh, arimo creativity izi ndirimbo zawe zimaze kwakirwa gute n'abakunzi bawe Eh, ba- zim- zimaze kwakirwa neza cyane kugeza aho eh, kugeza aho rimwe na rimwe yanjye bintungura kuko eh, ntabwo ari kenshi cyane uba uri umuhanzi mushyashya ugakora indirimbo ebyiri zigahita zikundwa kugeza uko nguko gusa eh, nishimiye cyane ukuntu abanyarwanda banyakiriye ninjira mu muziki nishimiye cyane ukuntu eh, n'abo hanze y'u rwanda banyakiriye donc navuga ko eh, comments zabo zinteza zimpa kuraje kurushaho iyi njyana wahisemo ah, gukoresha niyo njyana wifuza gukomerezamo cyangwa se ah, ushobora kujya uhindura injyana ukurikije ubutumwa cyangwa se ah, indirimbo wahimbye
Mm, aho ngaho nk'uko bivuze iyo njyana niyo niyo navuga nyine umurongo ngenderwaho gusa ariko ntabwo bizambuza guhindura ngo nge eh, hirya ariko atari kiri hirya cyane kumva naho nahindura ntabwo ntabwo nahindura cyane naguma muri uwo murongo gusa ariko nzagenda mpindura bitewe eh, na suje bitewe na n'indirimbo ashaka gusohora muri iyo minsi ese ubona ari injyana ikunzwe cyangwa se abantu bamenyereye ah, za zindi zibyinika Bya bindi bajyana- bidunda.
bidunda ba- eh, bajyana mu bitaramo rimwe na rimwe mbona ugiye kuvuga ngo abantu bakunda iki ngiki ngo nicyo uzabahereza niba ikintu yabahereza kubera ko rimwe na rimwe haba indirimbo ituje ukabona abantu niyo bakunze ugaca ukazibyinitse iyo bakayikunda hakaza indirimbo eh, imeze itya yindi bakayikunda rero kuri iyo numva rimwe na rimwe usohora the best you can ahasigaye abantu bagahitamo umwihariko wundi urimo harimo ah, ikintu kijyanye na- na gakondo Ah, ibyo ngibyo byo washakaga kugera ku ki Eh, gakondo navuga navuga ko impamvu nashyizemo gakondo ni ukugira ngo nshyiremo aho mva kuko ntabwo ntabwo nakora wenda urugero eh, jazz ngo yirushe umuntu aba- abayihimbye bo muri amerika cyangwa ngo muri kizurundi irushe abantu bo muri south africa kuri jye navuga ko rero ushobora gukora indi njyana ariko iyo ushyizemo ikintu cy'iwanyu eh, ntawayikurusha uri umwe mu bahanzi navuga nubwo ukiri mutoya muri muzika nyarwanda ariko uri umwe mu bahanzi ba kino gihe bacuranzwe n'amaradiyo mpuzamahanga atandukanye harimo n'ijwi ry'amerika Eh, ntabwo utekereza kuba noneho ushobora no kuzagira igihe nawe ukaba wahindura ururimi kuko urumva u- u- uracurangwa ariko uhinduye ururimi wenda ukaririmba muri iyo njyana urumva nta kintu bishobora kuzongera ku, ku, ku muziki wawe ibi ni byo nabyo ndabitekereza ni igitekerezo cyiza cyane kandi mbifite muri gahunda kuko rimwe na rimwe eh, ururimi uririnze nibwo fideseri nyina abantu bazakumva rero ndashaka gutangira kuzajya ndirimba mu ndimi zumvikana kurushaho eh, zumvikana eh, barazumvwa n'abantu benshi cyane ku isi ariko hari abakunze kuvuga mu cyongereza ngo music is universal impamvu indirimbo yawe bayizanye hano bakayicuranga mu muri eh, mu kiganiro cy'icyongereza eh, ni uko eh, bashimye injyana n'uburyo ikoretse kurusha Ikozemo.
uko eh, bu- Mm.
bashaka kumva ubwo butumwa Ya, ibyo ibyo ni byo koko music is universal ariko eh, umuntu ayikunda no kurushaho yumva ibyo uri kuvuga yayikunda kubera injyana ukuntu uririmba ariko yayikunda kurushaho iyo iyo abasha gusobanukirwa n'ibintu uri kuvuga niyo mpamvu niyo mpamvu mvuga ko rimwe rimwe ushobora kuzajya ahindura Ah, u- ubona mu mu- mu mu ndirimbo yawe U- ubwo nuririmba mu cyongereza cyangwa mu gifaransa ntushobora kuzata wa mwimerere wawe nkandi ugasanga n'ubundi utangiye kuririmba nk'umunyamerika kandi n'ubundi utari buburirimbe eh, icyongereza nk'umunyamerika Oya, aho ngaho ikintu navuga cyo ni uko ni uko kugira ngo indirimbo indirimbo ishobora kuba ifite amagambo abiri ariko bitewe n'ukuntu icuranze kuko ushobora kumva indirimbo yavuye muri senegal ukumva mu cyongereza ukumva indi yavuye muri muri uganda ni urugero rw'icyongereza ariko ukavuga ati iyi ndirimbo ngende kumva ko ari icyongereza ariko ni uganda rero nibyo navuga ko buriya biterwa na instrumental biterwa n'uburyo waririmbye mu kintu kuko eh, amerika si yonyine ivuga icyongereza Ah, andi bumuntu iyo urebye uko muzika nyarwanda ah, ihagaze muri iki gihe wishyira kuri uhe rugero wowe Eh, rimwe na rimwe eh, sinjya akunda kwigereranya yewe mba numva hari igihe ntekereza ko competition kills creativity rero kuri ibyo nkahitamo kwishyira ku rugero rw'umuntu nawe uri gushyira itafari ku muziki nyarwanda ariko ntigereranyije n'abandi hanyuma se umuziki nyarwanda ubwawo ubona Mm.
uhagaze ute muri iki gihe Eh, umuziki nyarwanda mbona ari umuziki ufite icyerekezo cyiza ariko ugikora gikeneye imbaraga nyinshi gikeneye gikeneye cyane cyane gushyira hamwe eh, abantu bari muri ndc ndc ya- ya- y'umuziki Eh, mbona ufite icyerekezo cyiza ariko hashyizwemo imbaraga ni ukuri duhagurukiye rimwe tuka- tukavuga ati hahageze ko umuziki urenga imbibi Eh, ha- hari abantu bavuga ko impamvu umuziki nyarwanda ah, utagera utarenga u rwanda n'uburundi cyangwa se aba- abavuga ikinyarwanda ngo ari uko abahanzi nyarwanda badashoboye cyangwa se hari urwego mutarageraho wowe ubona impamvu ibitera ari iyihe kuba ibi bihangano byanyu tubishima ariko bikaba bitaragera ku rwego eh, nk'urw'ibindi bihugu muri afurika Eh, yewe ikintu navuga aho ngaho ni uko eh, ururimi eh, wenda rushobora ku- kuba ari impamvu ariko ntabwo yaba ari impamvu ya mbere kuko rimwe na rimwe hari igihe tujya kumva twumva nka sarkozy ari kuririmba ururiya rurimi rwo muri rap indirimbo hano tukazumva tuka- tukazishimira twumva abagurizi badukorera hariya hepfo rero ndi kumva ko ikintu cya mbere navuga gikeneye ni uko tubanza tugakora umwihariko hano mu rwanda tuka- tugakora ku- ku- kuri instrumental ziri gusohoka ku buryo wumva indirimbo ukavuga ati iyi ndirimbo ni iyo mu rwanda ibyo ngibyo rero ndi kumva ari akazi cyane k'abahanzi n'abaproducer ahasigaye muziki maze kubona ib bamenya aho uva ahasigaye ukicira inzira ariko tugiye dukomeza dukora nk'iby'abandi ntabwo ntabwo twa- ntabwo twagaragara kuko ntabwo byagera kuri bya bindi byo kuba byo kuba utakumva ikintu kandi uza aho kiva numva landry wiriwe Ngiriwe neza ijwi rya Amerika.
uri hehe
Njye ndi i Kigali mu Rwanda.
ikibazo cyawe Ah, Ikibazo ndashaka kubaza uwo muhanzi ese agitangira ibintu byo kuririmba ni ikihe kintu cyaba cyaramugoye ikindi kibazo ndashaka kumubaza ese abona ari iki cyakorwa kugira ngo abahanzi nyarwanda nabo bashobore gutera imbere ba- bave mu- mu rwanda ndetse n'u burundi ba- bashobore no kugera mu burayi ndetse no muri amerika ibihangano byabo bimenyekane ku isi muri rusange ibintu bya mbere byangoye mu gutangira ni ukubanza kwitegura kubera ko iyo ugiye kwinjira mu kibuga urabanza ukareba ukavuga ngo ese mfite iki ese ni iki nzanye gishaka ndetse uh, hari abantu bahari hariya basanzwe bakora umuziki n'abariko se ni gute ushobora ku eh, ni gute ushobora gushaka ukuntu uzakora indirimbo baka- bakabona ko hari ikintu gishyashya kije mu bantu iki ngicyo nicyo cyangoye kugeza igihe mbashije kwimenya kugeza igihe mbashije kwiyubaka hanze nk'umuhanzi Ya, ikintu kigoye ni mbere na mbere navuga ko ari igihe navuga ko ari igihe ni industry ikiyubaka ni industry ikirimo eh, donc buri wese aracyafite inzozi ariko izo nzozi ntiziraba ntiziraba impamo rero cyane cyane navuga ko ari imbere n'igihe icya kabiri navuga ko nyine ari u- ari wa musanzu abahanzi bakeneye gushyiramo kugira ngo bakreye ayi- bakreye umwihariko mu muziki uba i rwanda reka dufate na aro wiriwe neza Niwe cyane uri hehe ndi ngaha ikinisha kwa RBC Eh, ikibazo cyawe Eh, nashaka kubaza ubuhanzi n'umuhanzi usanga ar- ari umuhanzi gahunda ariko arava hasi buke buke ata- ariko atawujya afise uburyo bashaka kumufasha ntabwo ashaka gutera imbere kuko hariho abahanzi benshi usanga bamaze gutera imbere ugasanga umuntu muto muto wapi kumubona akazi ko ugasanga biragoye ageze nawe baramufasha ugasanga akamufasha ibintu by'amananiza icyo navuga aho ngaho rero ni uko urabona hano mu rwanda hari ikintu kimwe naka bimwe na bimwe mbona nanasaba abantu bafite ubushobozi kuko hakenewe hakenewe ikintu kizamura amasaba y'umuziki Eh, kubera ko rimwe na rimwe uba usanga umuhanzi hano mu rwanda yirwanaho guhera agitangira kugeza ariko niba ibyo ngibyo bihugu byagiye bitera imbere hari amaf- hari amafasilitate y'ukuntu umuhanzi ashobora kuba yazamuka ayo makompetisiyo n'iki rero mu gihe ibyo ngibyo bitaraza hano mu rwanda niho eh, uwo mu underground yegera nyine umuntu umaze kubaka izina akamuganiriza akigira kuri we ahasigaye ugakomeza ugakora kandi ugashaka umwihariko muri eh, mu kibuga ese hari icyo ririya shuri rya muzika ryo ku nyundo rimaze gufasha ah, kugerageza kubaka umuziki nyarwanda
Mm, bimaze ku- bimaze ku- gukora akazi gakomeye cyane kubera ko urumva hari amajenerasiyo menshi ari kugenda ajyamo ndetse azana mu kibuga kandi n'abana bashoboye n'abana ba- bazi umuziki abana biga umuziki porofesiyonelma urumva ko ni amahirwe dufite kubera birashoboye abaririmbyi bari abantu bo gushigikira kuko bari kuraba umuco w'ikinyarwanda cyangwa se w'ikirundi bose ukunda gusanga imico ni nk'imwe kandi turi nka bamwe tuvuga ururimi rumwe hanyuma yemeye ko nsoma publication mu kanya y'ibintu ariko biranyahara ku bijyanye n'abaririmbyi kubona nk'itariki mirongo itatu hano hazoba umunsi mukuru w'ibya mu- muri east africa ariko ugiye kuraba mu munsi mukuru uzoba batumiye umuntu umuririmbyi azova kufiyoro mudesimbye nyiramuramuzi Mm, turamuzi.
y'amazi kandi ukaba usanga ntari no muri no muri muri aka karere ka leta ko muri ko muri eyasi bashobora bati none mbega abaririmbyi n'ibyari bazohabwa agaciro yego bibaze ko uhamagara umuhanzi mukuru kurushaho wageze ahantu agera kure kugira ngo naza mu gihugu bagenzi be bigireho benshi nacyo ni ikintu tudashobora kwirengagiza kuko hari byinshi twigira ku muntu eh, waba warakubitaho cyangwa se wakoze ibintu imbere yawe Eh, gusa ariko ikindi ni ukumva ko eh, niba hari ibirori bikomeye ugomba guhamagara umuntu wo hanze ibyo ngibyo nta n'ikindi ahubwo ukikiye ko niba ibyo birori bihari kandi bikabera mu rwanda cyangwa se bikabera mu gihugu runaka muhamagara umuhanzi w'aho ngaho nyine kuko nicyo kizamuhuza nicyo kizamuha agaciro nk'umuhanzi nicyo kizatuma abenegihugu abirimbira mu kubabona ko koko ubuhanzi bwiwe hari ahantu ushobora kubageza n'abenegihugu
uruhagarara nahumiwe mbega mana yanjye ibi bintu tuzobikura agatwi imbere
ukwikekana ehe mwishwanje tugasamara baradufyeta twese
banirumve ko unje kwiswa mu bitandaro ishwi data wanjye ntibizohava bimpitana ishwi da
abubaha ukaguhagararira ineza twese biraturaba eh tureke ibintu bihangane tubone byongera nisinye abandi bahisemo urukundo sheri wanje urukundo ngukunda ruruta byose ibyo ukuri umusereko nanjye nkawe umurengero mafu
ni igikino muri kiri ukuri ku ijwi rya amerika iminsi yose ya gatanu isaha cumi na zibiri n'iminota cumi z'umugoroba umviriza biyage n'abandi
radiyo ijwi rya amerika turangize tubasaba imbabazi telefone zatugoye mu buhinga bw'ivyuma ntitwashoboye kuvugana n'umumeshamakuru wacu mu ntara zo mu buraruko ku nkuru y'abarundi mirongo icenda n'umwe birukanywe n'u rwanda ubu bakaba bashikiye muri komine busoni mu ntara ya kirundo n'inkuru tugaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma akurikira mwari kumwe na Aloyizi Bigirimana kuri mikoro aha ni naho turangirije ibiganiro byacu byo muri uyu mwanya Fasile niwe twari kumwe mu buhinga bw'ivyuma ibindi biganiro nk'uko tubibabwiye birabandanya mugume ku maradiyo yanyu